mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongonye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya inama nshingamateka irateye ivyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'ubumwe bwa afurika abona ko muri ico gikorwa ca misi yose kandi gisanzwe c'ubutungane bw'uburundi hashobora kwaduka ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi n'ibikorwa vy'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi cvr
uyu ni umuvugizi w'inama nshingamateka y'uburundi alexis badian ndayihimbaze avuga aho urwego avugira ruhagaze inyuma yaho ku munsi wa gatandatu ishami ry'umuryango umwe bwa afurika ritereye ivyatsi isohorwa ry'imitahe mpuzamakungu ku bantu cumi n'indwi muri bo harimwo uwahoze ari perezida w'uburundi pierre buyoya bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya perezida melchior ndadaye iyo nkuru co kimwe n'iy'imyimamazo y'abakandida mu matora ya kongo iremvye turazigaruka ko handi hato ariko mbanze ndababwire muri make imbere kuja kuri ayo makuru nciye ku masonga n'ayandi ndabafitiye ntahinze ndababwira ko umurwi w'abakenguzamateka bafise igihagararo gikomeye muri sena ya leta zumwe za amerika baraye bemanze ko bafise ivyemeza bihagije ko umuhungu w'umwami wa arabiya saudite mohamed bin salman ari nyuma y'igandargurwa ry'umumenyeshamakuru jamal kashogi ivyo babishikirije nyuma y'uko babonaniye na jina haspel umuyobozi w'ikigo seya kijeje iperereza hanze y'igihugu ayo babwira ivyo ikigo arongoye catohoje kwiga igandagurwa ry'agahomerabunwa ry'umunyamakuru Kashogi yagandaguwe acagaguwe ibihimba by'umubiri wiwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi uno mwaka. Amajambo y'aba bakenguzamateka aje avuguruza Perezida Donald Trump yari yavuze ko ata kimenyetso na kimwe cemeza ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ari nyuma y'igandagurwa rya Kashogi umubonano w'abakenguzamateka biryamunyu mu nama nkenguzamateka ya amerika n'umuyobozi wa seya ubaye inyuma y'uko ico kigo gikumiriwe mu wundi mubonano wahuje mu ndwi iheze umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu mike pompeo n'uwo kwivuna abansi jim mattis kw'ico kibazo ca kashogi bompi ko ari batatu bari bavuze yuko atavyemeza yuko umuhungu w'umwami muri arabiya saudite yoba yaragize uruhara mu igandagurwa rya kashogi mu kwezi guheze muribuka ko Trump yagaragaje ko ashigikiye ubwami bwa Arabia Saudite igihugu gicuditse na leta zumwe za Amerika mu kurwanya igikenye ca Irani mu karere ko mu buseruko bwo hagati ku mugabane wa afurika naho abashingamateka batari bake muri sudani ejo kuwa kabiri barashigikiye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro rishobora guha uburenganzira perezida omar al bashir kwiyongera manda ubundi irihari ridahinduwe bashir ari ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani n'icenda ntiyemerewe gusubira kwitoza inyuma y'ikiringo ciwe kizorangira mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'inamashingamateka ya sudani ibrahim ahmed omar yasiguye ko yaronse urwandiko rwatewe kw'imikono na benshi mu mashingamateka bashigikiye ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa hakongerezwa ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi radiyo ijwi amerika mukunda isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukaba muri ko muyumva mwe muri mu rwanda muri kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kandi turabahaye ikaze kuri mwe mutwumva mu burundi mu kurindira ko dutezurirwa na cnc turi ku mirongo migufi ya shortwave zo kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba kugira ngo mutwumve muca muja kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ine na zibiri ahandi muje bavugira ngo mwumve ijwi rya amerika ni ku buhinga bwa none kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi no kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu
inama nshingamateka y'u Burundi isaba amakungu kutivanga mu biraba ico gihugu mu itangazo ryashikirije n'uyivugira inyuma yo ku munsi wa gatandatu ishami ry'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ritereye ivyatsi isohorwa ry'imitahe mpuzamakungu ku bantu cumi n'indwi barimwo uwahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya nyakwigendera perezida Melchior Ndadaye Alexis Badian Ndayihimbaze avugira inama nshingamateka yasiguye ko Uburundi bwikukiye kandi bwigenga kuri ubwo ivyo Burundi kubwiwe bibazwe abarundi ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu i Bujumbura Raymond Zimana Inama nshingamateka y'u Burundi irashima ibikorwa ubutungane bw'u Burundi buriko burakora ku bijanye n'itohoza ry'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye na bamwe mu bo bafatanya kurongora u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo icenda na gatatu. Mu itangazo iyo nama nshingamateka yashikirije kuri uyu wa gatatu yiyamiriza ivyashikirijwe na Musa Faki Mahamat arongoye umugwi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Alexis Badia Ndayihimbaza avugira inama nshingamateka avuga ko ivyo vyashikirijwe atashingiro bifise.
inama nshingamateka irateye ivyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'ubumwe bwa afurika eh, faki mahama musa we abona ko muri ico gikorwa ca misi yose kandi gisanzwe c'ubutungane bw'uburundi hashobora kwaduka ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa vy'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi cvr arongera kandi akavuga ko izo ngingo zo kubandanya urubanza rwagira abakoze icaha co kugandagura nyene icubahiro Melchior Ndadaye zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi ari igikorwa ca CVR ariko ivyo vyose ntabwo ari vyo Kindi inama nshingamateka iciye kuyivugira ishikiriza yemeza ko umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi atabubasha ufise bwo guhagarika amatohoza ubutungane buba buriko burakora nari igihugu c'u Burundi kiri mu mahoro.
Uburundi ntiburi mu ntambara kanatsinda nta n'ikintu na kimwe coza kibuza inzego z'igihugu muri kino gihe gukora ico zitegerezwa kubw'inama nshingamateka y'u Burundi ubutungane bw'u Burundi buriko bubandanya igikorwa bwari bwaratanguye umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi nta burenganzira ufise bwo guhagarika ibikorwa vy'inzego z'ubutungane na cane cane urwego rukuru rw'ubucamanza bw'igihugu rushikiriza ijambo rya nyuma ku madosiye ari imbere y'ubutungane Inama nshingamateka yemeza ko ivy'amatohoza ku bijanye n'urupfu rwa Perezida Ndadaye bidashobora gutosekaza ubumwe bw'abarundi kandi ataho bihuriye n'ibiganiro vy'abanyepolitike bisa n'ivyarangiye.
inama nshingamateka iriyamirije ibishikirizwa ko ingingo z'ubutungane zafashwe na pariki nkuru ya repubulika zishimikiye ku mvo za politike canke ugushaka gusamaza abenegihugu inama nshingamateka iriyamirije yivuye inyuma iciyumviro kivuga ko igikorwa kiriko kirakorwa n'ubutungane bw'u Burundi ari ugushaka kudindiza inyishu y'ibibazo vyaganiriweko muri vya biganiro vy'abarundi mukaba muzi ko na nyabiyago nyene bisa n'ivyarangiye inama nshingamateka isaba amashirahamwe mpuzamakungu kureka kwivanga mu bibazo vyega abarundi ubwabo bijanye n'ubwigenge bw'igihugu Amatohoza ku bijanye n'urupfu rwa Perezida Ndadaye yatangujwe kuwa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa cumi na rimwe bibiri na cumi n'umunani aho umushikirizamanza kezigenza wa Repubulika yahagarika bane mu bakukuruke b'intwazangabo zahoze mu gisirikare ca kera kuko bakekwa kuba bafise uruhara mwitegurwa n'igandagurwa rya Perezida Ndadaye na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu kiretse abo bane ubu bafungiwe mu mabohero atandukanye umushikirizamanza kezigenza Silvestre Nyandwi yarasohoye imitahe cumi n'indwi ku bantu bahoze ari intwazangabo mu gisirikare ca kera kera uwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya bamwe mu bahoze bajejwe amabanga akomeye mu gihugu nk'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu abashikiranganje hamwe n'abahoze bajejwe amabanga akomeye mu mugambwe w'abadasigana Iprona umushikiriza manza kizigenza wa Republika akaba yavuze ko matohoza yakozwe yerekanye ko abo 17 boba baragize uruhara mwitegurwa no mu gushira mu ngiro igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye kuwa 21 kwezi kw'icumi 1993 inyuma y'amezi atatu gusa umugambwe Sawanya Frodebu yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika uwahoze ari perezida w'uburundi pierre buyoya mu kanya twemereye ko aza kugira ico avuga ku vyerekeye iyo dosiye ariko twibutse gusa ko mu itangazo yasohoye inyuma y'aho umushikiriza amanza kizigenza wa repubulika y'uburundi kuno wa gatanu asoreye imitahe kuri cumi n'indwi bakekwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya perezida melchior ndadaye hari mu icenda na gatatu perezida buyoya yagabishije ko amacakubiri afatiye ku moko ashobora kwaduka muri iryo tangazo yasiguye ko iyo mitahe atakindi igamije atari imvu za politiki no gusamaza mpuzamakungu n'abanyagihugu Pierre Buyoya asanzwe aserukira ishamwe ry'ubumwe bwa Afurika muri Mali muri iryo tangazo giwe yanagirije leta y'u Burundi kuba iri kwica kubiri n'amasezerano yarusha atomora ko dosiye igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye itegerezwa gutorerwa inyishu n'umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR mu mfunyapfunyo mu kanya tumira mate hama tubandanirize muri Kongo mu vy'amatora mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix cisegedi ariko yamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mpera za kuno kwezi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yemeye ko azokwimura ibirindiro by'abasirikare akongera agatosora umubano n'ibihugu icenda bihana urubibe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwego rwo kwirinda no gutuza imigwi y'abitwaje ibirwanisho gataka k'ico gihugu inkuru irambuye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana ariko akurikiranira ku buryo budasanzwe imyiteguro y'amatora muri kongo igice cy'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kimaze imyaka ibarirwa muri makumyabiri ari isibaniro ry'imirwano kubera uruvangitirane rw'imitwe y'abarwanyi mvamahanga n'iy'abenegihugu izi ntambara zimaze guhitana abaturage batari bake ariko zanatumye abandi ibihumbi bava mu byabo hamwe na hamwe muri iki gice cy'igihugu n'ubu hayoborwa n'imitwe yitwaje intwaro ku buryo ubutegetsi bwite bwa leta butahagira ijambo felix cisekedi wiyamamariza kuyobora igihugu avuga ko kugarura ituze n'umutekano mu gihugu aribyo azaheraho ariko azibanda by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu nous allons établir l'état major ici président et premier ministre jusqu'à ce que la paix va revenir tuzimurira ubuyobozi bw'ingabo aha perezida na minisitiri w'intebe kugeza aka gace kabonetsemo umutekano
toutes ces atrocités que nous voyons à ubugome tubona i beni ubwicanyi bwose n'urugomo tuzabirandura éradiquer mu migambi ya cisekedi felix na vitali kamere harimo no kugirana umubano mwiza n'ibihugu bikikije kongo nk'imwe mu ntwaro zikomeye zo guhangana n'imitwe y'abarwanyi yajujubije by'umwihariko uburasirazuba bwa kongo vitali kamere ati each moja avec neuf voisins en principe ça ça devait être notre force igihugu kimwe gihana imbibi n'ibihugu icyenda ubundi byakabaye ari imbaraga zacu mu mayeri ya gisirikare kubana neza n'abaturanyi bikubera urukuta rw'ubwirinzi ni nk'uko naba nturanye n'umuntu nabona umujura wurira urukuta ajya kumwiba ngahita amufata tuzimakaza politiki y'imibanire myiza n'ibihugu by'akarere une politique de coopération régionale.
aba bagabo bombi bavuga ko bazashyiraho n'ibigo byigisha imyuga inyuranye ku rubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga mu rwego rwo kubarinda kuba imburamukoro ngo bayoboke imitwe y'abarwanyi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi felix cisekedi asanga uburyo abarinda ubusugire bw'igihugu n'umutekano wacyo imbere bafatwa butabatera imbaraga zo kugikorera bivuye inyuma ibyo nabyo ngo biri mu byo azahindura Ces gens sont malmenés, ils travaillent dans des conditions impossibles, pire que des animaux.
bafatwa nabi cyane bakorera mu buryo busa n'ubudashoboka baho nabi kurusha inyamaswa tuzabasubiza agaciro ku buryo bazajya baterwa ishema n'umwambaro w'abapolisi ni nako bizaba ku basirikare abasirikare bacu benshi barapfira ibeni kandi ntihagire ubyitaho kandi abafasha n'abana babo bagatereranwa tuzasubiza agaciro umwuga wi- ku buryo bazajya baterwa ishema n'umwambaro wabo no kwitangira igihugu kandi bizabaha imbaraga kuko bazaba bazi ko igihugu kizafasha imiryango yabo ubwo nibwo butegetsi tugiye gushyiraho L'État congolais soutiendra sa famille. C'est ça le pouvoir que nous allons instaurer demain.
bavuga kandi ko bazashyiriraho urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye gahunda yo gukorera igihugu ibi ngo bizaca mu myitozo ishobora kuzaba iya gisirikare bazigishirizwamo gukunda igihugu no kukirwanira claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika tugume muri kongo ariko ubu tubabwira ibyerekeye iby'impunzi abapfasoni n'abakobwa bo mu ikambi yo mu rusenda ari muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'amajepfo bavuga ko bamaze amezi agera kuri munani ishami rishinzwe kwitaho amagara yabo muri rcr ariryo ads ritabaha ibikoresho by'isuku birimo za kodegisi kotegisi kubera iyo mpamvu hari abagore bahitamwo gukoresha amashashe igihe bari mu mihango inkuru irambuye na mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo bamwe mu bagore n'abakobba bo mu nkambi yo mu rusenda bari hagati y'imyaka cumi n'itanu kugeza kuri mirongo ine n'itandatu y'amavuko bavuga ko bafite ibibazo byinshi ariko byagera mu gihe cyo kujya mu mihango bikaba ibindi kuko badafite ubushobozi bwo kugura bimwe mu bikoresho by'isuku bizwi ku izina ry'amakotegisi ndetse n'ishyirahamwe rya edese ryari risanzwe ribaha izo kotegisi rikaba rimaze igihe kigera ku mezi umunani ritazitanga ego me ikibazo cy'amakotegisi ngaha mu mu Senda kiraduhanze turakwije amezi hafi umunani tutaranywa amakotegisi ni ukuvuga twarigeze kubona aides ishinjira ngaha mu nkambi bahera- duheruka hatora ko yagiye yadupokeza amakotegisi ariko twararindiriye twarabuze kugeza n'ubu turiko turakoresha amashashi dutoragura ko nta naho twokura ibirembe byo byo gukoresha turahangayitse cyane rwose muri ino nkambi ya Rusenda icyo dusaba ni uko ishyirahamwe aides nk'uko ryiyemeje kuza gukora nirikore tubone ko riko rirakora reka ridashoboye gukora naho hinjire indi shyirahamwe ri- rikore mugabo tubone ibyo twandikiwe kuko turahangayitse cyane muri ino nkambi ya Rusenda urumve kubera ku buryo bwo kubura amakotegisi umuntu atomboje ukagira nkaho utora ikirembe bataye urakoresha icyo kirembe mugabo byanse naho urondera rya gishashe ukaba ari cyo ukoresha mugabo urumve ko n'ingwara bariko baradukwegera na na, na bwara gakiza kubera impamvu yo kubura amakotegisi nk'uko twari tuyandikiwe umuntu arashobora kubona atamenyeye gukoresha ibyo birembe avuga ati nkingira umubiri wanje nikingira ubugwayi akagenda agahuruta niho wumva babandi bariko baragenda bakubitwa bagwana bagira gute kubera iki amadeni turiko turakwegerwa n'amashyirahamwe atatwita- atatwi- atatwitayeho ikotegisi musanzwe tw- igura ibihumbi bibiri bibiri n'atanu kubivana naho nu- no kuyitomboza ugiye ugahuruta umuntu ideni ry'ibihumbi bibiri cyangwa bibiri n'atanu ukagenda ukagura iyo kotegisi ejo uyabuza kwishije ukayabura ni kwa gutana mu ngumu uca usanga nko- intuzenya ing- intambara ziko ziraba nyinshi ngaha mu nkambi muri twebwe abamama cyangwa aba- aba- abakobwa bashize gukoresha amakotegisi itanga ishaka esperance ni umugore wo mu nkambi yo mu rusenda uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko afite abana babiri b'abakobwa batangiye kujya mu mihango avuga yuko kubera bari bamaze kumenyera gukoresha za kotegisi bahabwa n'ishyirahamwe rya adesi biri kubagora gukoresha ibitambaro ndetse n'amasashi aha akaba asaba ishyirahamwe rya adesi kongera kubaha ibyo bikoresho by'isuku turasaba haseri turungikira ibikoresho iturungikire kotegisi ku gihe bisaba ko ari amezi atatu iturungikire ku mezi atatu mu gihe amezi atatu aheze turonke ku yandi mezi atatu ko baba baduhaye ibikwiranye n'amezi atatu ariko bakaca baturenza tukamara n'amezi atandatu tutarose nibaze batugeragereza rero ku mezi atatu turonka gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda nibizi faustin asaba aba bakobwa n'abagore bari basanzwe bakoresha izo kotegisi gutegereza kuko bakomeje kuganira n'ishyirahamwe rya edesi kugira ngo ryongere umubare wa za kotegisi kuri aba babyeyi bidogera mu kubura amakotegisi hano mu nkambi yo mu rusenda tubabwira bihangane kwanza kubera yuko eh, mu makotegisi bari baje gutanga hano mu nkambi twategekanya kuronka amakotegisi arenga gatoya ku bihumbi ndwi mugabo ishyirahamwe ryaje kuyatanga ryaciye rizana amakotegisi ibihumbi bibiri birenga ko gatoya duca tubona ko ajya amakotegisi agabuwe hari abakenyezi benshi bazoca babura ugaca usangana ibintu biriko birazana uruhagarara rubi hano mu nkambi duca tubanza turabihagarika kugira turabe ko bashobora kunguru- kongereza tuguma tubasaba turabe ko bokongereza bakwize kugira bagabure zijya kotegisi ku babyeyi bose zibakwiye mwese n'iki mwakora kugira ngo icyo kibazo kigenda kigaruka kibe cyakemuka icyo kibazo icyo dukora twebwe twandikira hasere tukamenyesha he- senere hamwe n'iri shyirahamwe rijeje kugabura ariyo aidesi kugira nabo bace basaba rijya shyirahamwe rya ryaje kudufasha ko ryokongereza bijya bintu ajya amakotegisi abura kugira nayo nyene uwo ari we wese hano mu nkambi mwabajya abakenyezi uwo akwiye kuronka bijya bintu byiwe iby'amategeko amurekurira abironke atacamira mwamenye yuko muri nkambi yo mu rusenda iki kibazo cy'amakotegisi aba babyeyi n'abakobwa bafite kiza kiyongera ku bindi bibazo by'ubuzima izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu rusenda zisanganwe birimo ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije kandi impunzi zifite ibibazo bikomeye by'ubugwayi zikaba zitaza zihabwa za transfere zo kujya kuvurizwa mu mujyi wa buvira ndetse n'umujyi wa bukavu vedeste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo Vedaste nga barakenuye mu kanya turagaruka mu gisata c'amagara y'abantu ariko tubanze tunyaruke n'ubundi mu makamba atandukanye muri Repu- muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye nko mu ikambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'ico gihugu zishimiye ingingo yaraye ifashwe ejo kwa kabiri na leta ya Tanzania yo kugura isoko rusange rihuza impunzi hamwe n'aba n'ababana nabo ni mu gihe hari haheze ikiringo c'amezi ane iryo soko n'ayandi ari mu kambi za Nyarugusu na Mutenderi yugawe ibindi na James Jovin akoresha ijya Amerika muri kambi ya Nduta abarongozi b'inkambi ya nduta kuri uyu wa kabiri basaba itangazo ryo kugurura isoko rusange rihuza impunzi z'abarundi hamwe n'abatanzaniya ikindi kirekuriwe no gutwaza amakinga hagati mu nkambi kiretse amamoto mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'umunani leta y'igihugu cya tanzaniya yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange mu nkambi za nduta mutenderi na nyarugusu ku mpamvu z'umutekano muke ariko byibonekeza yuko yari imigambi yo gusunika impunzi kwiyandikisha kugira zisubire mu gihugu cy'amavuko yuko ibindi vyugawe muri ico gihe nyene vyarabatwaza amakinga n'amamoto mu nkambi amabare amaresitora hamwe n'amabutike yose kuva leta ya Tanzania yugaye ivyo bikorwa hari haciye ikiringo c'amezi ane kubw'izo mpamvu impunzi zari zibayeho nabi cane kubera zitagira ubushobozi bwo gukabukanya ibiribwa zihawe n'amashirahamwe cibure gusohoka inkambi kuja gusuma iryo Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta zoni ya cumi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro ry'iryo Amerika zirashima kubona leta y'igihugu ca Tanzania yugurura iryo soko hamwe n'amakinga gukorera hagati mu nkambi kweli mba- ndashimye kumva yuko isoko munga n'umwayuguruye ni ukuri ndashimye serikali ya tanzania kuba idufashije ikatugurira isoko ni ukuri twari tubabaye cyane kuba tuba ta soko dufise dusumiramwo aha vyatugora cane iyo umuntu agiye gusuma akabura n'utu- n'utuboga asuma ni ukuri imana ibahezagire kweri aha n'umuntu yahiga agahuzu k'umwana mu ngana igihari ya mbere twaragenda tukagura agahuzu k'amahera makenya umwana akaronka akagenda kwishyura yambaye nene kweri ubu n'ukuri turashimye kuba mutwugurira isoko ejo kweri tuzorima n'umunezero mwinshi ibyishimo byisi kweri ni umunsi mukuru ku- kuri twebwe kuba mutwugurira iyi soko turanezerewe cyane bivuye ku mutima kubona uyu munsi habayeho inama yo kuturemesha batubwira ukuntu batwugururiye isoko ya mungano yari yugawe jewe mu by'ukuri ndi mpunzi imwe ibonekana ngaha mu ikambi y'induta nkaba mba ngaha mu izone y'icumi ndanezerewe cyane kandi si je ndi umwe biba bivuye ku mutima kubona iyi soko yongeye kugururwa mu by'ukuri abagize ico cyo boterera ni guhuzahuza ivyiyumviro kugira batwugurure iyi soko turabashimiye cyane bivuye ku mutima Kimwe mu bibazo byari bibangamiye impunzi muri ico kiringo c'amezi ane ni gukabukanya ubugari bwa misi yose baronswa n'amashirahamwe abarwayi bakeneye agaceri cibure agatoki ubu ubuzima bwariko buraba ndanse uyu ni umwe mu bahaye ikiganiro ry'irya Amerika mu by'ukuri kuva mu ngano yugawe ubuzima bwarabaye nabi kuri twebwe impunzi kuko nka twebwe twari dusanzwe dukorera urudandazwa ruto ruto mu isoko ya mu ngano mu by'ukuri ibintu byarahindutse ubuzima buragenda nabi mugani rero uko biri kose twebwe twa- twabishimye uko nyene kuko ku ngingo bari bafashe ntacyo twari gushobora ntacyo twari gushobora gukora hariho ibintu bimwe bimwe twabonye byari byaduhagamye nk'abantu nk'impunzi turi ngaha muri iyi kambi y'induta turafise nk'abantu ushobora gusanga ikintu c'ubugari iminsi yose kitugora kugifata ariko ni ukuri agafu kari kabuze ukuntu twoshobora kuza turahindura ngo turabe ukuntu twoza turaronka nk'agatoki none nk'ubu muri kano kanya ko tubonye yuko mu ngano yongeye kugururwa turironse amahirwe ko dushobora kujana ikibakure kimwe mu isoko tugasanga aba bene data bo mu kijiji nabo batuzaniye agatoki tukanyuranya tukaronka akantu twoshobora guhindura ubugari bwa misi yose kubw'izo mpamvu abasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashirahamwe afasha impunzi kubandanya afata impunzi neza kandi akabaronsa uburenganzira bukwiye kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro mu gihe ibibazo byatumye bahunga ibisa nk'ibitarakemuka ni ukuri turabasabye mushishikare mukagira mu kutwugururira n'aya masoko atwegereye nk'akarorero nk'iyi soko yacu aya masoko amasoko ari ngaha hagati mu ikambi nk'uko mwavyagiye birashika ugasanga udusoko tumwe tumwe twarugawe kuko hariho nk'umuntu ushobora gusanga ari kimuga bikaba bitomukundira ko yoshobora gushika mu isoko nkuru ni ukuri iyo utu dusoko duto duto two hafi y'imuhira tubaye natwo rero dukora neza natwe biratunezera cyane muri uwo mutima rero mwagize wo kwiyumvira kugura isoko ya mungano ni ukuri mwoshishikara mutu- mutugirira imbabazi no muri utwo dusoko duto duto twasaba yuko nk'uko amashyirahamwe yakorakoranye akiga ku kibazo kijyanye n'isoko ya mungano bakaba bayugurure twasaba ko n'amamoto nayo boyarekurira gukora kuko nk'uko nk'umuntu yaranguye nk'utuvoka biragorana kugira ngo ashobore kudushikana mu izone ya gatanu twasaba rero ko n'amamoto nayo boyarekurira kandi na ikindi nacyo dusaba twasaba nk'amashyirahamwe yarajejwe gutanga imitahe ku, ku mpunzi nabo nyene turabasaba ko nabo nyene boduha umutahe twoshobora gukoresha kuko twebwe impunzi ntiturima nta na kimwe dukora tuguma aho mu ikambi muri make nta mahera dufise naho dukura amahera nta na hamwe twirirwa twicaye turasaba ko mwodufata mu mugongo kugira ngo natwe dushobore kubaho iyo soko rusange rizoza rirarema buri munsi wa kabiri mu nkambi ya nduta zoni ya gatanu gushika n'ubu inkambi zugururiwe kurema isoko no gutwaza amakinga ni nduta na nyarugusu inkambi ya mutenderi bivugwa yuko nayo izorekurirwa mu misi iza kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini irya amerika
kakaziki kabamenyesha ko hageze ko tubabwira canke abaganga baduhimiriza ingene tubungabunga amagara yacu n'ayabacu uno munsi turagaruka ku ngwara y'uruhumyi ku bana muganga patrick budengeri yitowe na mugenzi wacu diane ndonse i bujumbura kugira ngo amusigurire uruhumyi ku bana ico ruvako muri make yamubwiye ko rimwe na rimwe iyo ngwara ishobora no kuva ku babyeyi batitayeho gusuzumisha amagara yabo mu gihe bari bacibungenze reka tubahe akanya baduge kiyago
muganga patrick budengeri umuhinga yanonosoye ibijyanye no kuvura indwara z'amaso asigura ko uruhumyi ku bana rushobora kubafata mu biringo bitandukanye bacamwo hariho uruhumyi bavukana urwo ruhumyi kenshi ruba rwavuye mu bituma byashitse uyu mwana akiri mu mbanyi ya mama wiwe hariho n'uruhumyi ugira kabiri rufata abana bari ko baravuka abana bavutse ubugira gatatu hariho n'uruhumyi rufata abana bamaze kuvuka mu kiringo baba bari ko barakura nkaboye uruhumyi rubafata bakiri mu mbanyi biba byatewe n'iki ibituma bikuru bikuru ni mu gihe umubyeyi yibungenze yagwaye ingwara zimwe bita ma infection zigaheza zigafata umwana akiri mu mbanyi ya mama wiwe agaheza akavukana uruhumyi hariho kandi n'imiti imiti umubyeyi afata yibungenze iheza ikagira ingaruka mbi ku kubona k'umwana muganga abandanya asigura ko abana bavuka batageze bakarinda kubundikirwa barimo bakarirwa n'indwara y'uruhumyi nayo ku bana bariko barakura ahanini ruva ku ndwara zitandukanye zishobora kurutera no ku bakuze nk'abana baheza bakagira indwara nk'iza agorokomu hakagira indwara z'amadiyabete hakagira nk'isanganya ijisho rigakomereka hanyuma hakazosandukiramwo uguhuma uretse ko umubyeyi ashobora gukingira uruhumyi umwana wiwe akimwibungenze binashoboka ko arumurinda ataramusama mu mbanyi hariho indwara umuntu ashobora kubona umubyeyi acibungenze akabona yuko uwo mwana azoshobora kuvuka afise urwo ruhumyi zimwe zimwe zirakingwa ababyeyi imbere y'uko basama bakabakingira kugira ngo izo ndwara ntibazozihereze abana babo canke iyo yibungenze bakaraba imiti izwi yuko ishobora gutera izo ngorane bakayimurinda muri icyo gihe yibungenze muganga patrick budengeri abandanya avuga ingene abavyeyi bafise uruhara runini mu gukingira uruhumya abana iyo umwana atariko arakura abona neza burya umuvyeyi arabibona urabibona yuko umwana umukinisha atakuraba umwana adahumura neza ikintu wokora ni uko boca bihutira kumuzana kwa muganga hama natwe tugaheza tukamusuzuma tukamupima tugaheza tukaraba ko hari ingorane cyangwa ata ngorane hari kuri izo ngorane zishikira abana bakuze uburyo bashobora kubakingira ni ukubarinda gukinisha ibintu bikomeretsa amaso ibyo navyo hariho abana bakinisha imikubuzo bakina baterana amabuye bakinisha imbugita ibyo byose ni ibintu bishobora kubakomeretsa hama bikabatera uruhumyi ku bakunze kuvuga ko hari abantu bashobora gusubirizwa ijisho ryahumye n'iry'igikoko uyu muganga w'umuhinga mu kuvura indwara z'amaso abyamirira kure ibyo byose byo ariko hariho ubuhinga buhari yuko ijisho ritabona umuntu ashobora kuribaga mu kuribaga ntarikuramwo aribaga ririmwo mugabo agakuramo icyateye kutabona hanyuma araheza agasubizamwo agahimba gashasha kugira ngo umwana cyangwa uwukuze ashobore gusubira kubona neza hanyuma ikindi gihora gikorwa iyo ari ijisho tubona ritashobora gusubira kubona canke amaso arimwo nk'amakansere iryo jisho umuntu arariheba akarikuramwo kugira ngo akingire ubuzima bw'umwana iyo arikuyemwo araheza agasubirizamwo irindi jisho atari iry'igikoko mugabo ijisho rya parasitiki ariko ataco ribandanya rimufasha mu kubona kwiwe ni ijisho ryo gushariza gusa kugira ngo umwana akomeze asa neza abandi bana ku ishuri ntibamutinye canke nawe ngo bimutere umutima mubi kubona adasa n'abandi muganga patrick budengeri ahanura abavyeyi kwama bitwararitse gusuzuma amaso y'abana babo kugira ngo babavuze hakiri kare mu gihe babonye ikibateye amakenga i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse arakenuye kabakenera n'abamenyesha makuru bacu batandukanye bagize uruhara kugira ngo iwanyu mu ntara y'ino munsi ishoboke yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Dulce yamfaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane ninahaze kuri mikro Imana niyangirira ubuntikaniza amagara tuzongere ejo nkaho twahereye
Un jour je vais me poser, j'en ai plus qu'assez.